Iyi ni radiyo ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rirabandanya kubashikiriza ibiganiro vyayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi tuvugira kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice bibiri. Mu Rwanda naho mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu no kuri radio inshuti ya bose 88 n'ibice bitatu FM i Kigali. Kaze magenzi mwese muduteze amatwi muri studio 10 i Washington DC muri kumwe na Oriane Tangishaka na Thomas Kamilindi.
Munakibaza tese hakorwa iki cyangwa se murateganya iki muri rivugururwa rya polisi kugira ngo ubutaka bwagenewe guhingwa bube poroteje uyu ni umwe mu badepite bagize inteko ishinga amategeko y'u rwanda umutwe w'abadepite ku ngaruka ibikorwa bya muntu birimo ubwubatsi bigira ku butaka bwo guhingamo nk'uko muzanabibona ngira ngo mu itegeko twanabagerijeho rya poropati takisi twashyizeho na isenti dushyiraho na panishimenti ku bantu bakoresha ubutaka bunini naho uyu ni minisitiri w'imari n'igenamigambi w'u rwanda claver gatete asubiza bimwe mu bibazo by'inteko ishinga amategeko rero umutwe w'abadepite yasuzumaga ingamba nshya z'ubuhinzi ni mu mwanya uza mu makuru yo mu biyaga bigari hanyuma mu makuru yo hirya no hino ku isi ese igisirikare cya zimbabwe cyaba kirimo gishaka guhirika perezida mugabe ubu ubu muri- muri aka kanya
Rex Tillerson umushikiranganji ajejwe imigenderanire n'amahanga muri Amerika yiteguriye kwakira abashikiranganji bajejwe imigenderanire n'amahanga ba Afrika bagira kuri mirongo itatu n'indwi muri ino ndwi umusirikare yarashwe ariko ahungira muri korea y'epfo akaba yazava muri korea ya ruguru ayo n'ayandi makuru avugwa mu karere k'ibiyaga binini twabateguriye mwese mugume ku maradiyo yanyu
amakuru rero tuyahere muri zimbabwe ibintu bi- ni urujijo muri aka kanya ibigo ntaramakuru afp yo mu bufaransa na associated press yo muri leta zunze ubumwe za amerika biremeza yuko ibimodoka binini by'intambara bita shar mu gifaransa cyangwa tank mu cyongereza byavuye mu kigo cya gisirikare kimwe cyegereye umurwa mukuru harare none ubu ngubu birimo birerekeza mu murwa mukuru ibi bimodokari biri kumwe n'izindi modoka z'ingabo zitwaye abasirikari kandi ngo abandi basirikare nabo bari ku- bari- bari ku butaka n'amaguru bambaye imyenda y'intambara baragenzura imihanda itandukanye yinjira mu mujyi wa zimbabwe mu mu- mu murwa mukuru wa zimbabwe harare rero bagasaka imodokari zose ibi bibaye mu gihe umugaba w'ingabo za zimbabwe general constantino chiwenga ejo ku wa mbere ku buryo budasanzwe rwose yihanangirije perezida robert mugabe ko abasirikare bashobora gufata ubutegetsi niba kwirukana abantu mu ishyaka riri ku butegetsi zanu pf biramutse bikomeje kugeza ubu ingabo za zimbabwe nizo rwego rwa mbere mugabe yishingikirizagaho mu butegetsi bwe ariho kuva mu gihumbi magana cyenda na mirongo inani mu cyumweru gishize perezida mugabe yirukanye visi perezida we emerson munangangwa amurega ngo arimo ag- arimo aragambana kugira ngo amuhirike nyine yifatire ubutegetsi munangangwa w'imyaka mirongo irindwi n'itanu y'amavuko nawe yahoze ari umusirikari mukuru mu ngabo za zimbabwe Aza, asanzwe yumvikana kandi na general chiwenga chiwenga na mnangagwa bombi bari kumwe na perezida robert mugabe mu gihe cy'intambara yagejeje zimbabwe ku bwigenge mu gihe mu- nako mu gihumbi magana cyenda na mirongo inani
tukiri muri afurika kandi rex tillerson umushikiranganji wa amerika ajejwe imigenderanire n'amahanga yiteguriye kwakira abashikiranganji mirongo itatu n'indwi bo muri afurika bajejwe imigenderanire n'amahanga mu mpera z'iyi ndwi i washington bazoba mu nama ya mbere ikomeye hagati ya amerika n'umugabane wa afurika ku butegetsi bwa perezida donald trump iyo nama ikazoba yerekeye imigambi ya amerika muri afurika iyo nama izoba ku itariki ya cumi na zitandatu na cumi n'indwi ikaba izorangwa n'inama zerekeye ubudandaji kurwanya iterabwoba n'ubuyobozi bwiza Iyo abandi bategetsi ba afurika bakomakomeye bazokwitaba iyo nama ni umukuru w'ubu- w'ishirahamwe ry'ubumwe bwa afurika musa faki muhammad n'abandi bategetsi b'iryo shirahamwe donald yamamoto icegera cy'umushikiranganji wa amerika jejwe imigenderanire n'amahanga mu biro vyerekeye afurika yabwiye ijwi rya amerika yuko izo nama zigamije gufasha gutegura imigambi iterekeye gufasha vyonyene ariko ijanye n'imigambi yungu, yungukira impande zose
radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda dukomeje kubagezaho amakuru twabateguriye uyu munsi komite y'ububanyi n'amahanga ya sena ya leta zunze ubumwe za amerika irakora inama ku bubasha bwa perezida w'igihugu bwo gukoresha intwaro za kirimbuzi ku kindi gihugu cy'amahanga ni ubwa mbere mu myaka irenga mirongo ine inteko ishinga amategeko ya leta zunze ubumwe za amerika igize bene izi mpaka uko biteganijwe kugeza ubu mbere y'uko perezida atanga itegeko ryo gukoresha intwaro kirimbuzi abanza kugisha inama abakuru b'igisirikari n'abayobozi b'abasivili ariko niwe wenyine ku munota wa nyuma wifatira icyemezo komite y'ububanyi n'amahanga ya sena ya leta zunze ubumwe za amerika iteranye kuri iki kibazo mu gihe perezida donald trump n'umukuru w'ikirenga n'umuyobozi w'ikirenga wa korea ya ruguru kim jong un badasiba gutukana no guterana amagambo ku buryo byongereye impungenge z'uko hashobora kuba intambara y'intwaro kirimbuzi hagati y'ibihugu byombi bamwe mu ntumwa za rubanda bo mu ishyaka ry'abademokarate depite ted lieu na senateri ed marke batanze umushinga w'itegeko ryo kwambura umukuru w'igihugu ububasha bwo gukoresha intwaro kirimbuzi mu gihe atabuherewe ku buryo busobanutse neza n'inteko ishinga amategeko
amakuru avugwa hirya no hino ku isi yarabandanya umusirikare wa korea ya ruguru yaraye arashwe na bagenzi biwe aho yariko agerageza guhungira muri korea y'epfo mu itangazo ryasohowe n'urunani rw'abasirikare bayobowe na leta zunze ubumwe za amerika mu gace kagabura korea ya ruguru n'iy'epfo bavuga ko ejo ku munsi wa mbere uwo musirikare yacishije umuduga mu gace gacungerewe cyane n'abasirikare b'ivyo bihugu vyempi yagwishije uwo muduga mu kinogo kiri hafi yaho ahava awuvamwo ahunga n'amaguru bagenzi biwe baciye bamurasa insoro zitari nke zishika kuri mirongo ine izishika kuri zitandatu ziramufata uwo musirikare yarashoboye ku, kujabuka arashika mu gace bita dmz gacungerewe n'abasirikare ba amerika yinyegeza inyuma y'inyubakwa yaho yahakuwe n'abasirikare ba korea y'epfo atwagwa na kajugujugu kuvugwa ku bitaro vya kaminuza yi aju mu karere ka kara Lee Gajong umuganga ariko aravura uwo musirikare amenyesha ko arembye cyane kandi ko amagara yiwe abangamiwe ribaye irya mbere ako karere ka DMZ karasiwemwo n'abasirikare kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo inani na kane igihe izo mpande zempi zarasana inyuma y'aho umuntu yari afise ubwenegihugu bwa union sovietique ico gihe yagerageje kujabuka ako karere nawe nyene ahungira muri korea y'epfo ahandi naho perezida wa irani hassan ruhani yatangaje kuri uno munsi wa kabiri ko bagiye gusubiramwo byihuta inyubakwa zasenyaguwe na nyamugigima ikomeye yabaye ku munsi wa mungu yabivuze mu gihe igihugu cyose cyari ko kigandarira abahitanywe n'iyo nyamugigima ruhani yari mu rugendo i karmansa mu karere ka kari ku mupaka w'icyo gihugu na Iraq ako karere karasenyaguwe bikomeye n'iyo nyamugigima iri ku rugero rwa ndwi n'ibice bitatu ikinyamakuru cya leta ya Iran gitangaza ko abantu bashika ku majana atanu na mirongo itatu bahitanywe n'iyo nyamugigima abandi ibihumbi ndwi barahakomerekera mu mwaka w'ibihumbi bibiri na gatatu iyindi nyamugigima yabaye ahitwa Bam mu bumanuko bw'icyo gihugu yahitanye abantu ibihumbi mirongo ibiri na bitandatu mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kabiri naho iyindi nyamugigima yabaye azerbaijan yishe abantu barenga amajana atatu agahinda umubabaro amarira nibyo byagaragaraga mu maso y'abakinnyi n'abafana b'ikipe y'igihugu y'umupira w'amaguru y'ubutaliyani nyuma yo kunanirwa kubona tike yo kuzajya gukina imikino ya nyuma y'igikombe cy'isi mu mwaka utaha mu burusiya ni ku nshuro ya mbere ubutaliyani bubuze mu gikombe cy'isi kuva mu mwaka w'igihumbi na magana cyenda na mirongo itanu n'umunani ubutaliyani bwakuwemo na swede ubutaliyani bwiyongereyeho ku bindi bihugu by'ibihangange nabyo bitazajya mu gikombe cy'isi ubuhorandi shiri leta zunze ubumwe za amerika ghana na cameroon
mu mubandanye kumviza radiyo ijwi rya amerika isamiraniye i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi tubibutse ko mutwumvira kuri mirongo icyenda na kane n'ibice icyenda no kuri mirongo icyenda na gatanu n'ibice bibiri mu rwanda naho mukatwumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu no kuri radiyo inshuti ya bose mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu fm
noneho amakuru yo mu biyaga bigari mu rwanda inteko ishinga amategeko umutwe w'abadepite iravuga ko ibikorwa by'ubwubatsi bigenda birushaho kumara ubutaka bwo guhinga umunyamakuru wacu eric bagira ubusa yaduteguriye inkuru kuri iyi nshuro abategetsi mu nzego zitandukanye baragaragaza ko ari ngombwa gufata ingamba zihamye kuri politiki igamije kuvugurura ubuhinzi n'ubworozi mu rwanda barahuriza ku kuba ubuhinzi n'ubworozi bikorerwa mu rwanda bigomba kuva ku rwego gakondo bigashingira ku ikoranabuhanga riteye imbere ni gahunda ubutegetsi bwihaye mu myaka itandatu iri imbere baravuga ko ari ubuhinzi n'ubworozi bugomba gushingira ku bushakashatsi no gukoresha ikoranabuhanga rigezweho mu rugamba rwo kongera umusaruro ku buso bukoreshwa no kurwanya ubukene n'inzara izo kimwe n'izindi ni ingamba zasobanuwe na minisitiri w'ubuhinzi ubuhinzi n'ubworozi madame gerardine mukeshimana na mugenzi we imari n'igenamigambi ambasaderi claver gatete mu nama nyunguranabitekerezo yabahuje n'abadepite ndetse n'abahagarariye ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku biribwa mu rwanda muri iyi nama nyunguranabitekerezo ku kigomba gukorwa mu kuvugurura ubuhinzi n'ubworozi abadepite benshi bakunze kugaruka ku kibazo cy'ubutaka mu rwanda bugenda burushaho kuba iyanga umunsi ku wundi aho kwiyongera kubera ibikorwa bya muntu basaba ko ubutegetsi bwagira icyo bukora ubuhinzi n'ubworozi ndetse n'ibindi byose tubikorera ku butaka ariko iyo urebye sinzi niba ubutaka dukoreraho iyo mirimo y'ubuhinzi buzwi kuko ubona hari ibikorwa bigenda bisatira bwa butaka twari dusanzwe duhingamo hari inyubako usanga bwa butaka twabonagaho umusaruro munini burimo gusatirwa n'amazu ndetse n'ibindi bikorwa bya muntu umuntu akibaza atese hakorwa iki cyangwa se murateganya iki muri rivugururwa rya polisi kugira ngo ubutaka bwagenewe guhingwa bube poroteje imyubakire nayo iri mu kintu kigenda gifata umwanya munini ubutaka bwinshi cyane kandi ubutaka bwacu ni buke cyane kuri izi mpungenge z'intumwa za rubanda minisitiri w'imari n'igenamigambi ambasaderi karaveri gatete yavuze ko ubutegetsi bwatangije gahunda ihamye yo kugenzurana ubushishozi imyubakire kandi ko bizatanga umusaruro nk'uko muzanabibona ngira ngo mu itegeko twanabagejejeho rya poropati takisi twashyizeho na insenti dushyiraho na panishimenti ku bantu bakoresha ubutaka bunini nk'uko twese twubakaga ubundi iyo bakoreshaga ubutaka bunini wasangaga benshi nta n'ikintu kinini cyane bishyura ariko ubu noneho twabishyize no mu itegeko nimwe muzaritora kugira ngo noneho umuntu gufata ubutaka bwo kubakaho bunini uko ubukoresha nanone biraguhenda ubuhinzi bushingiye kuri gahunda yo kuhira imyaka aho guhanga amaso ikirere ni imwe mu zifatwa nka nkingi za mwamba muri iyi politiki y'ubuhinzi n'ubworozi biteye imbere mu myaka itandatu iri imbere ni gahunda bamwe mu badepite basanga ikiguzi cyayo nabwo kitakigondera buri wese ariko bagatanga inama ko ubutegetsi bwabanza gushishikariza rubanda gufata amazi y'imvura bavuga ko n'ubusanzwe apfa ubusa bagombye kuyakoresha mu buhinzi n'ubworozi amazi turayatinya aho kugira ngo tuyegere tuyafate kuyatinya rero ni ntabwo iyo kiritire yo kumva yuko amazi ashobora gukoreshwa no kuyafata muri atitude yacu nayo turayigaragaza nkumva rero iyo irigasiyo kugira ngo tuyivuge ni enerji ntiduhingisha tuvuga ngo tugiye kuzamura amazi dukoresheje elegitirisite ntabwo tuzaba kompetitifu ku masoko minisitiri w'ubuhinzi n'ubworozi madame mukeshimana asobanura ko iyi gahunda yo gufata amazi y'imvura nayo yateganijwe ubundi iriya gahunda yo kuhira ku buso butoya n'iriya myobo yo gufata amazi bakayashyira mu mashitingi nk'uko mwabigarutseho akagenda yuhira imyaka ku misozi iyo gahunda irimo twayifatanyaga na minirena kugira ngo igende ikura iriya gahunda yo kuhira ku buso bukeya butoyo ifite na nkunganire nini kuko yunganira kugeza kuri mirongo itanu ku ijana ikizashyirwamo imbaraga muri iyi strategic plan ni ukugira ngo bigere ku bantu benshi cyane abantu bagende bayimenyera bayimenye bayikoreshe nicyo kinini kizongererwamo imibare y'ikigo cy'igihugu cy'ibarurishamibare igaragaza ko bibiri na cumi na kabiri bibiri na cumi na gatandatu abakene mu rwanda bari kuri mirongo itatu n'icyenda n'igice kimwe ku ijana abategetsi barasobanura ko mu bihumbi bibiri na makumyabiri na kane kuri iyi politiki y'ubuhinzi n'ubworozi buteye imbere abakene bazagabanuka kugera kuri makumyabiri na rimwe n'ibice umunani ku ijana bakifuza ko bagera kuri cumi na gatanu ku ijana igihe ibintu byagenda neza iri vugurura ry'ubuhinzi n'ubworozi rigamije kurwanya ubukene kongera umusaruro no kwihaza mu biribwa ubutegetsi buravuga ko mu myaka cumi n'irindwi ishize bwashyize ingufu zidasanzwe muri gahunda yo kuhira imyaka kuri hegitari ibihumbi mirongo ine n'umunani na magana atanu kandi intumbero ni uko mu myaka itandatu byakwikuba kabiri kugeza ubu muri hegitari miliyoni n'ibihumbi magana atatu z'ubutaka buhingwa minisiteri y'ubuhinzi n'ubworozi ivuga ko yarwanyije isuri ku buso bwa hegitari ibihumbi magana cyenda imibare itera bamwe mu badepite kuyishidikanyaho iyo ufashe n'ubutaka buhingwa butageze kuri miliyoni imwe na magana atanu ibirenze mirongo itandatu ku ijana kuko iyo umuntu agiye mu birabona za terasi ziriho nkibaza iyo mibare ubundi binagomba kubibona isohotse hano rwose ugombye guhagarara hano hejuru nkabona imisozi ariko iteye ariko iyo mibare nibyo magingo aya imibare igaragaza ko abanyarwanda babarirwa muri mirongo irindwi ku ijana batunzwe n'ubuhinzi n'ubworozi kandi uru rwego rugira uruhare rwa mirongo itatu ku ijana by'umusaruro mbumbe w'igihugu ingengo y'imari izagenda muri ibi bikorwa by'ubuhinzi n'ubworozi buteye imbere mu myaka itandatu iri imbere irabarirwa muri miliyari ibihumbi bibiri na miliyoni magana arindwi z'amafaranga intumwa za rubanda zisaba ubutegetsi kwigana ubushishozi bwimbitse iyi politiki kugira ngo izarusheho gutanga umusaruro aha bagira ubusa ijwi ry'amerika i kigali urakoze cyane eric bagira ubusa sentare ya afurika hijejwe kubahiriza agateka ka zina muntu yashyize ahabona umugambi w'ibikorwa byo mu myaka cumi iri imbere mu byaha bashiba bishasha igiye guhana yiyongereyemo icyaha cyo gutubahiriza amabwirizwa shingiro mu bihugu bya afurika pierre claver niyo nkuru araduha ibindi bisobanuro kuri iyi nkuru umugambi w'ibikorwa bizorangurwa na sentare ya afurika ijejwe agateka ka zina muntu mu myaka cumi iri imbere niwe urimo ibyaha bishasha bizohanwa n'iyo sentare iyo sentare yatangaje ko ivyo vyaha vyari bisanzwe biri mu masezerano hamwe n'amategeko mpuzamakungu akingira agateka ka zina muntu ariko ko bitari bwaronke aho biburanishirizwa muri afurika bimwe muri ivyo nk'uko bivugwa na metre ibrahima kan umuhinga yashize ahabona uwo mugambi w'imyaka cumi ni ivyaha bijanye no kutubahiriza amabwiriza shingiro mu bihugu bitandukanye bya Afurika ivyo ngo bishobora gukorwa n'abakuru b'ibihugu batowe canke abatembagaje ubutegetsi hakiyongera ko kunyuruza abantu n'ivyabo mu mabahari bakicwa canke bakagigwa imbohe ico bita pirateri mu gifaransa ati ni nko guhindura ubutegetsi bitubahirije ubwirizwa shingiro canke guhindura iryo bwirizwa shingiro nyene habonyanzwe ayandi mategeko mpuzamakungu akingira agateka zina muntu amasezerano ya afurika agenga intwari ibereye atekanya ko bihanwa n'amasentare ubu rero bashimye ko iba sentare yubahiriza agateka ka zina muntu abatembagaza ubutegetsi ejo bashobora kwisanga bariko barakurikiranwa n'iyi sentare co kimwe n'ivyaha rero vyo kurya ibiturire ku rwego ruhambaye ibijanye n'ubusuma ubwicanyi no kunyuruza abantu bibera mw'ibahari hakoresheje ubwato ico bita pirateri muri za somaliya guine n'ahandi namubajije nimba iyo sentare bizoyorohera guhana ivyo vyaha nawe yishura ko atakidashoboka atanga akarorero k'ibindi vyaha bikomeye bimaze guhanwa nk'iyo nyabwoko ryakorewe abatutsi mu rwanda muri mirongo icenda na kane no muri sierra leone nta na kimwe kidashoboka kuva kera abantu bari bazi ko hari ibyaha n'ubwicanyi bikomeye bitazohanwa ariko siko bikiri raba ahanyane hafi yacu abantu bakoze ubwicanyi n'ihonyabwoko mu rwanda no muri sierra leone hari abantu bakomeye bafashwe batabwa muri yombi ubu bafunzwe kubera uruhara babigizemo intumbero ni uko havaho ukudahana ibyaha hari n'ikindi cyaha kizoburanishwa n'iyi sentare gikomeye cerekeye amashirahamwe akomeye ku isi aza kwiba ubutare n'inzahabu muri afurika nko muri kongo cyangwa agakoresha imigwi y'abagwanyi mu ntambara kugira ngo basahure inzahabu abatwara ayo mashirahamwe bashobora guhanwa icyo dushaka ni uko bitakuma mu majambo gusa ahubwo bija mu ngiro
Il faut que ça soit pratique.
naho biruko ishyirwa mu ngiro ry'ingingo zishobora gufatwa n'iyo sentare ni ikibazo gikomeye nk'uko byemezwa n'utwara iyo sentare nyafurika umucamanza Sylvain Ohe ati ingingo za sentare zirafatwa ariko zikabikwa mu bubati bw'amareta y'ibihugu bitandukanye ati nyinshi ntizishyirwa mu ngiro ati kubera ubu bikurikiranwa n'abakuru b'ibihugu twifuza ko hajaho ubundi buryo bwo gukurikirana ishyirwa mu ngiro ry'izo ngingo nk'icyo twakwita umugwi uhoraho wigenga iyo sentare yerekana ko imaze kwakira imanza zirenga ijana na mirongo itatu mu myaka cumi imaze ikora mirongo itatu na zibiri muri zo nizo zimaze gucibwa ibihugu umunani byonyine nibyo bimaze gutera umukono ku masezerano yemerera abanyagihugu babyo hamwe n'amashyirahamwe yigenga kwitwara muri iyo sentare muri ivyo icyo mu karere ka afurika y'ubuseruko ni kimwe tanzania ari naho iyo sentare ikorera pye clave ni nkuru yarusha ku bwijwi ry'amerika
noneho tujye mu burundi abajejwe intwaro bafatanije n'itorero rya pentecote mu ntara ya kirundo batangije ibikorwa byo gutera ibiti ahari inyubako rusange mu rwego rwo gukumira impanuka ziterwa n'imiyaga n'ibihuhusi umunyamakuru wacu jean bosco ndarurinze yaduteguriye inkuru ku mutumba wa yaranda muri komine ya kirundo niho hugururiwe isekeza ryo gutera ibiti mu ntara ya kirundo kuri uyu wa kabiri ivyo biti vyatewe mu bibanza birimo inyubakwa rusangi nk'ishure shingiro rya kigozi ishure ryisumbuye rya komine kigozi hamwe n'ishure ryigisha uburimyi rya kigozi nyene nizigimana reveriyano ajejwe umugambi wo guhangana n'ihindagurika ry'ibihe mw'ishengero rya panikote mu kirundo aratubwira igituma mwene ivyo bibanza aribyo vyatowe kwambikwa ibiti no mwaka twahisemwo gutera ibiti kugira ngo dushobore gukingira inyubako rusangi kuko na cyane cyane izo nyubako rusangi ari inyubako zikoraniramo abantu benshi bavuye mu mpinga itandukanye rero kenshi ugasanga kubera ari inyubako ziba ari zinini zinini iyo habaye nk'imiyaga cyangwa ibindi biza birashobora kuzigurura ku bw'ibyo rero twahisemo gutera ibiti kuko igiti gifite akamaro cyane mu gukingira inyubako rusangi ari mu guhagarika imiyaga ijya ifite ingufu nyinshi cyane no mu gushobora gufata isi kugira ngo ntigume ibomagurika gutyo inyubako rusangi zikaguma zimeze neza ibiti dutegekanya gutera uyu mwaka ni ibiti bishika birenga gato ibihumbi amajana atanu reme bigera umusase umuhanuzi wa buramatari w'intara ya kirundo agejwe imibano avuga ko mu gutora ivyo bibanza babikura kuvyigwa bakuye mu bihe bihitiye byaranzwe n'impanuka nyinshi nk'uko mubizi ngaha mu ntara yacu ya kirundo arakunze kuba ihindagurika ry'ibihe kandi n'iyo imvura ibonetse ikagwa nabi umuyaga mwinshi bigatuma rero inyubakwa zaba inyubakwa rusange cyangwa inyubakwa z'abenegihugu zihasinzikarira murabyibuka yuko mu makomine cyane cyane muri komine bugabira ku mutumba w'inyamabuye hagurutse inzu zirenga ijana na mirongo itanu harimo n'amashuri muri komine busoni muri komine bwambarangwe aho hose amashuri yaragurutse kumbure bivuye ku kuntu izo nyubakwa zidakingiwe n'abantu bagakomereka abana bakajya kwa muganga abanyeshuri n'abenegihugu bagakomereka kuri ubwo abajeje intwaro ku rwego rwo hasi hari icyo basabwa gukora tubona yuko inyubakwa z'abenegihugu cyangwa inyubakwa rusange zizokingirwa kandi ntizisubire kuguruka tuboneho akaryo kandi ko guhimiriza indongozi haba mu bisata bitandukanye na cyane cyane mu gisata cy'indero gushishikara guhimiriza abo barongoye mu ntumbero yo gukingira inyubakwa rusange na cyane cyane amashuri amabiro ubuyobozi bw'uburimyi n'ubworozi mu ntara ya kirundo bumenyesha ko bwiteguye bihagije mu kugwiza imibyaro y'ibiti Rivuzimana Leonidasi ajejwe gukurikirana ibikorwa muri ubwo buyobozi ko twabonye yuko twebwe imvura ikunda kugenda hakiri kare twaciye dushima kubitunganya hakiri kare kugira ngo tubitere turabe ko imvura izo genda bimaze kunaga ati rero dutekanya gutera bingana gute ni uko mu ntara yose hariho amapepiniyeri ijana na mirongo itanu n'atatu mbere arenga ibiti byose dutekanya gutera birababa hafi miliyoni zibiri abajeje intwaro bavuga ko bafise umwizero mwinshi ko ibiti biriko birategwa bizonaga kubera ko imvura yahora ikunda kubura mu ntara ya kirundo iriko igwa neza muri bino bihe mu kirundo mu buraruko bw'uburundi jean bosco ndarurinze ijwi rya amerika arakoze cyane mugenzi wacu jean bosco ndarurinze ahandi naho ubuyobozi bukuru bw'ishyirahamwe tanganyika mining burundi rigiye kwimba ubutare muri komine mabayi y'intara ya cibitoki barahumuriza aba bahagiye kubera icyo gikorwa ko bazoronswa umuzibukiro atanumwe avuyemwo ni nkuru y'umumenyeshamakuru wacu evariste nziko banyanka ku mutumba gahoma wa komine mabayi niho hagiye gucukurwa ubutare butandukanye ishyirahamwe ry'abarusiya tanganyika mining burundi niryo ryahawe isoko na leta y'u Burundi abanyamabayi bahora bacukura ubwo butare bavuga ko kubona aho bahora bakorera hahawe iryo shirahamwe ari ukubashira umukanda mu nda ko mu dusanze ngaha turi kwiririgaruko tubona uko nyene ubu nta kazi tubwira turaho uko nyene twari tumenye akazi ko gucukura inzahabu nyene kuko nivyo vyari vyarareze ba papa urumva nawe wacukura ari uwo mwuga ukora abagabo bacu twahora tujya ariko bavuye mu ruzi bakanyangaza tukaronka ikiro cy'ifu tukaronka icyo turarira n'icyo twiririye ariko ubu kuva bahagarika inoro twirigwa inzara tukarara inzara ariko musitandari wa komine mabayi si ukabibona pasikari basaba urwuzuye avuga ko igihugu na komine arongoye bizohungukira byinshi n'iyo ibikorwa byatangura twabyakiriye neza kuko biri mu bintu bigira bifashe igihugu bifashe na komine yacu mabayi komine nkuko twabibonye mu masezerano yashyirahamwe tanganyika mayiningi burundi yagiranye na leta y'u Burundi turabonye ko komine izogira akarusho kanini ko bariyemeje kuzofasha cyane mu kubaka iterambere mu iterambere rya komine hari n'indi tagisi komine izoshobora kuronka kiretse amakori n'amatagisi azokwinjira mu kigega ca leta ubuyobozi bukuru bwa Tanganyika Mining Burundi buvuga ko hari ibikorwa by'iterambere iryo shirahamwe rizorangurira muri ako karere ndaboroheye Tony Dorfin ni cababa c'umuyobozi mukuru wa Tanganyika Mining Burundi ibindi bikorwa tuzokora twemeranije hamwe na leta twaremeranije kubaka ishure ry'imyuga rijejwe ibintu byo kwimba ubutare byisumbuye ivyo twararyemeye kandi mu minsi tugiye gutangura kubikora kuraba aho tworishira nuko tuzotanga muri komine ya mabayi ibihumbi mirongo itanu vy'amadolari buri mwaka tukabikoresha mu bikorwa vyabo ibindi navyo tuzokubaka amabarabara tuzokubaka ibitaro ico gikorwa co kwimba ubutare ku mutumba gahoma kizotuma imiryango amajana atanu yo kuri uwo mutumba yimuka ico isaba ni umuzibukiro ukwiye uzotuma iyo miryango yoroherwa kwimukira ahandi kuri ico hiyongera ko kuronswa akazi twifuza ko boduha umuzibukiro ufatika kugira ngo tuvaha tuja ahandi dushobore kuronka aho tuba dufise n'ibidukwiye ico dusaba leta dusaba ko neza neza yorungika abantu bashobora kurebera abantu bakabaharurira neza babahaye umuzibukiro ukwiye kugira ngo umwene gihugu abise aho abantu bashobora kwimba izo nzahabu abatwa twama tukumirirwa tugashigwa inyuma ariko ico twosaba twosaba mu gutanga ubutsi kugira naco abatwa ntibatwibaga icegera c'umuyobozi mukuru w'iryo shirahamwe ry'abarusiya ari ubwa mbere ricukura ubutare ku butaka bw'uburundi arahumuriza iyo miryango bazokurwa mu mazu yabo novuga yuko batogira ubwoba hari ibihuha bivuga yuko ngo tuzobajana mu rukoko ahantu mu bugaragwa oya n'ukuri sivyo turiko turiga neza na komisiyo na musitanteri ingene twobigira neza umuntu tukamuronderera muri iriya micungarara nyene ahantu ashobora kuba ahantu ashobora kurima bivanye n'imibereho bivanye n'ingene yari asanzwe abayeho kugira ntitumujane ku ishyirahamwe Tanganyika Mining Burundi ribaye irya kabiri muri uno mwaka wa bibiri na cumi n'indwi ryemerewe na leta y'u Burundi gucukura ubutare rije rikurikira Rainbow Mining Burundi ry'abongereza naryo ririko ricukura ubutare ku mutumba Gakara muri komine Mutambu y'intara Bujumbura ariko nta n'umwe arekuriwe gukubita ijisho amasezerano yo gucukura ubwo butare nk'uko biheruka gushikirizwa n'ubushikiranganji bw'ubutare n'agataka umuvugizi w'ubwo bushikiranganji leonidas sindayigaya yashikirije kwigenekerezo rya mirongo ine n'indwi ukwezi kwa cumi uno mwaka mu kiganiro caremeshejwe n'abavugizi b'inzego za leta ko amasezerano nk'ayo atari ayo kwereka uwo ari we wese amasezerano yarabaye haba ngaha iwacu haba ku isi amasezerano bene ayo ntibire kuri ko aja mu ibarabara azogenda muri iki ngingo mu mateka asanzwe ajanye n'itunganywa ry'ubutare iyo ngingo yerekana neza yuko amasezerano bene ataja mu ibarabara ku mutumba gakara wa komine mutambu w'intara ya bujumbura hariko himbwa ubutare bwitwa tererare mu gifaransa ku mutumba gahoma nawo wa komine mabayi mu ntara c'ibitoke hariko himbwa inzahabu umujumbu n'ifeza nk'uko vyashikirijwe mu majambo yo gutanguza ibikorwa bizomara imyaka mirongo ibiri n'itanu mu ntara c'ibitoke iri mu buraruko bushira uburengero bw'uburundi evariste nzikombanyanka ijwi ry'amerika evariste urakoze inshuti zacu muteze amatwi ijwi ry'amerika twabibutsa gusa yuko muri zimbabwe ari urujijo ubu ngubu abasirikare bambaye imyenda ya gisirikare n'ibimodokari bya gisirikare bimwe birwana bita tanke bari mu mihanda bazengurutse harare umurwa mukuru kandi bikurikiye gasopo umugabo w'ingabo yari yahaye perezida ejo avuga yuko bashobora gufata ubutegetsi turabashimiye cyane ariko kuri mikoro mwari kumwe naho yanitanga ishaka na thomas kamirindi kandi dushimiye fatuma karara arimasi na enjeniyeri bafatanije ku buhanga bw'ibyuma murakarama